ni ijwi rya amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu burundi no mu rwanda ubu ijwi rya amerika ritanga ibiganiro byaryo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na aloyizi bigirimana uyu munsi ni kuwa mungu mu kanya gato turatangura tubashikirize amakuru avugwa ijya n'ino ku isi muri iki gitondo inyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu rwanda kiza kugeza saa kumi na zibiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo imbere y'ibyo byose ariko ijwi rya amerika ribashikiriza amakuru avugwa ijya n'ino ku isi uyu munsi
urakoze aloyize ndabahaye mwaramutse nanje aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi hozina umunezero ngiye kuyabashikiriza amakuru duhera muri tanzania aho abantu mirongo itatu na bane bapfuye bahitanywe n'impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa bisi kuri uyu wa gatandatu iyo mpanuka yabereye mu ntara ya arusha aho iyo modoka yari itwaye abanyeshuri n'abigisha bo ku ishuri rito riri mu karere ka karatu bari bagiye gukora ikibazo umukuru w'igipolisi wo mu ntara ya arusha komanda charles mukombo yatangaje kandi ko hari abanyeshuri bane bakomerekeye muri iyo mpanuka innocent mushi umuyobozi w'iryo shuri yabwiye ikinyamakuru afp ko abanyeshuri mirongo ibiri n'icyenda n'abakozi babiri b'ishuri hamwe n'uwari atwaye iyo modoka aribo bahitanywe n'iyo mpanuka iyo modoka ikaba yahushije inzira iseka ibiti biri hirya y'ibarabara umugwi boko haramu ukorera mu buraruko bwa nigeria warekuye abigeme barenga mirongo umunani bari mu bari barafashwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu ntara ya chibok hafi y'umupaka wa nigeria chad na niger ayo makuru yemejwe n'abajejwe intwaro mu gitondo cyo kuri uyu w'imana ikinyamakuru cnn cyatangaje ko umwe mu bategetsi ba nigeria yavuze ko abashika kuri mirongo umunani na babiri ubu bacungerewe n'abasirikare mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya banki hafi y'umupaka wa kameruni byitezwe ko abo bigeme bajyanwa i abuja ku mugwa mukuru wa nigeria aho bazoheza bakavurirwa imbere y'uko bashikirizwa imiryango yabo abo bigeme barekuwe inyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'umuhari boko haramu n'intumwa za leta uwo muhari ukaba wisigaranye abandi batari bake tubibutse ko abigeme ba mbere barekuwe mu mwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko abo bigeme atari bo bonyine bamaze kunyuruzwa n'umuhari boko haramu abahungu n'abakobwa bashyika ku bihumbi bibiri baramaze kuburwa irengero ryabo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane amnesty international ivuga ko abenshi muri abo bafatwa bakoreshwa ibikorwa byo gukinjika gushurashuzwa ku nguvu kuba abagwanyi no n'ibikorwa by'ubwiyahuzi abagwanyi b'umuhari al-shabab muri somaliya bafashe abasirikare babiri ba leta kuri uyu wa gatandatu mu gisagara ca mahadei ku birometero mirongo itatu na bitanu uva uja mu buraruko bw'umugwa mukuru w'intara ya shabel ivyo biratangajwe n'abategetsi hamwe n'ivyabona kuri radiyo ijwi rya amerika umutegetsi mu gisirikare ca somaliya muri iyo ntara lieutenant colonel omar ali adow yatangaje ko abo basirikare bakuwe muri mu modoka yari itwaye abandi bantu avuga kandi ko atankoho canke umwambaro wa gisirikare bari bafise inyuruzwa ry'aba basirikare ribaye inyuma y'umunsi umwe abagwanyi ba shababu bishe umusirikare wa leta zunze ubumwe za amerika bongera bakomeretsa abandi batatu bari basanzwe bari mu gikorwa cyo gufasha abasirikare ba somaliya mwamenya kandi ko uwo musirikare yishwe atari yamenyekanye ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika bukaba bwatangaje ko yavuye amenyekana miliken yari afise imyaka mirongo itatu n'umunani akaba yaturuka mu gisagara cya falmouth mu ntara muri leta nako ya maine mu buraruko bwa leta z'ubumwe za amerika abasirikare abategetsi nako mu gisirikare cya amerika hamwe n'icy'uburusiya batangaje ko bumvikanye ku masezerano yo kurinda impanuka ishobora kubera mu kirere ikozwe n'indege z'ingwano z'ibyo bihugu muri siriya mu matangazo yasohowe n'ibyo bihugu uko ari bibiri kuri uyu wa gatandatu havuga ko abategetsi bumvikanye ku buryo bagiye gushyira mu ngiro ikoreshwa ry'ikirere amasezerano yari yashyizweho kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'igice kinini cy'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abategetsi mu gisirikare baganiriye kandi ku bijyanye n'amasezerano kuri siriya aheruka guterwa ko igikumo muri asitana yashyizweho n'uburusiya turukiya hamwe na irani amerika yari yaserukiwe muri ayo masezerano yamara ntaco yashikirije bivuye ko igihugu cya irani cyari muri ayo masezerano ayo masezerano avuga kandi ko intara zine mu zasindikajwe n'intambara zigiye guhabwa amahoro kuri wa gatandatu abagwanyi basanzwe barigaruriye igice kinini cy'izo ntara bari muri ibyo biganiro mu gihe cyo gutera igikumu kuri aya masezerano basohoye itangazo rivuga ko agahengwe k'amahoro gakwiye guhabwa igihugu cyose cya siriya abagwanyi batangaje kandi ko ayo masezerano atabega bivuye ko ataruhara bagize muri ibyo biganiro mu gihugu cy'ubufaransa umugwi ujejwe imiyamamazo w'umukandida emmanuel macron watangaje ko hari ubunyonyezi buciye mu buhinga bwa none informatique bwagerageje gusambura ibikorwa byiwe imbere y'umunsi umwe wari usigaye ngo ayo matora abe mu bufaransa cyo kimwe n'ahandi abahinga n'abashakashatsi baratangaje ko hari isano hagati y'ubwo bunyonyezi bwabaye n'ubwabaye mu mwaka uheze mu matora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze za amerika mu myiyamamazo ya hillary clinton nta byegeranyo byasohotse byerekana isano n'imyiyamamazo y'uwo wahiganwa marine le pen ni mu gihe amategeko mu bufaransa avuga ko atakiganiro kiba ku bijyanye na politike mu kiringo cy'amasaha mirongo ine n'ane imbere y'uko amatora aba ikinyamakuru Le Monde gikorera mu Bufaransa nticyashimye kwagiriza Uburusiya ku bijyanye n'ubwo bunyonyezi aho bivuga ko ari ubugira kabiri bibaye mu gihe Emmanuel Macron yari kariyamamaza icyo kinyamakuru kikavuga ko gifise inzandiko zasohotse yamara ko kitazozishira ahabona amatora adaheze tubibutse ko inshuro ya kabiri ari nayo ya nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa iza kuba kuri uyu w'imana akaza guhuza Emmanuel Macron aserukira umuhari en marche hamwe na marine le pen aserukira umugambwe front national
turamushimiye mugenzi wacu yahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri uyu mwanya tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda
akinazi abakobwa magana abiri mirongo itanu babyariye iwabo barataka gutotezwa agatsibo abakobwa babyariye iwabo barasaba bagenzi babo kwigobotora uduhenda abana tw'abagabo huye abakobwa babyariye iwabo baranenga ababyeyi kubagira ibicibwa kamonyi abakobwa babyariye iwabo bahuguwe ku burenganzira bw'umwana ibi ni bimwe mu mitwe yakoreshejwe mu bitangazamakuru mu mpera z'umwaka ushize aha zagaragazaga imibereho y'umwana wabyariye iwabo
birakwiye ko umukobwa ava iwabo akagira uwo bashakana akabyarira mu rugo rwe urabizi ko mu bihe bya kera ho iyo babonaga nk'umukobwa atwaye inda ari iwabo bamujyanaga kumuroha bivuge ngo icyo gihe ntabwo byari byemewe n'ubu ngubu ntabwo dushobora kumuroha ariko mu muryango aba agaragaje ibidakwiye nyine
mu kiganiro ejo kuri uyu munsi turaganira ku ishusho y'umukobwa wabyariye iwabo bityo turebere hamwe ingaruka zibageraho gusa hari ibyo twifuza ko namwe mudukurikiye muza kudusangizaho ibitekerezo ese mubona ari iki gitera kuba abakobwa babyarira iwabo cyangwa se mubona byakwirindwa gute turabasuhuje kandi tubahaye ikaze ndemizero kirisipe mugiye kubana muri sitidiyo roje nigena niwe uhagarariye iki kiganiro akaririmbo umuhanzi nyarwanda andi bumuntu ashyize hanze mu minsi ishize niko kari buduherekeze muri iki kiganiro aka kitwa mukadata
mpohundagura gake umubyeyi mawe gira impuhwe mbese nturora ko ntari ngambiriye kumena irya mbere
iyo umukobwa abyariye iwabo mu rugo kandi atarashaka umugabo akenshi bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane hagati ye n'ababyeyi be cyangwa n'abavandimwe bavukana muri uwo muryango ayo makimbirane ashobora gukomera akarenga imbibi z'urwo rugo maze agakwira sosiyete bitewe n'uko abantu bamufata amazina bamwita cyangwa se akato bamuha reka dutangire ikiganiro twumva icyo abaturage batekereza kuri bene aba bakobwa ni mu kiganiro ejo kuri mikoro ya bagenzi bacu tabara pacifique ndetse na hussein kayitare
mubana ngewe ko ndi umusore ntabwo nshaka kujya kumubaza izina bitewe n'uko ibyo bintu biba byaramavuyeho akenshi ntabwo akunda kumvikana na barumuna be cyangwa abakuru be bitewe n'uko umuryango aba yarabamitse igitutsi niba ugize ngo ugiye gusabayo hari urungano rw'abasore bawe bagukoba
iyo tubonye nk'umukobwa ubyarira iwabo tubifata nk'aho aba ataye umuco tubona nke- nk'aho ah, bidakwiye no mu muco nyarwanda ntago aba ari byo batejeje isoni umuryango we na sosiyete nyarwanda
ntabwo yesu ni ibibazo aba yakirutse wenda afite uko yitwara nabi biterwa mbese n'uwo ari mubanye ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
reka dushimire aba baturage baganirije ikiganiro ejo kuko babona umukobwa wabyariye iwabo gusa aha turakibaza tuti ese nubwo aba bakobwa baba barakoze ibidakwiye kubaha akato kubagira ibicibwa cyangwa kubirengagiza nibyo bakwiye wowe uduteze amatwi muri aka kanya ufite uko ubyumva bityo ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe wohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
reka dukomeze ikiganiro kuri aba bakobwa nyirizina aba bakobwa bahura n'ibibazo byinshi harimo kuba sosiyete itabakira ikabatakariza icyizere kandi rimwe na rimwe ibi bishobora kugira ingaruka ku mwana avutse muri ubwo buryo reka tureke kubavugaho byinshi ahubwo duha akanya umwe muri bo yivugire ni kuri mikoro ya bagenzi bacu Doreen Dahumba ndetse na Nicole Muziranenge ariko ubwo ari njyewe nitwa wineza clementine icyo gihe nigaga mu wa kabiri nari mfite umusore dukundana nawe nyuma aza kuntera inda ngira ubwoba nyine njya kubimusangiza mbimubwira ko ntwite arahunga n'umuryango we uramufasha guhunga nyuma nza kubibwira abo mu rugo iwacu mu rugo iwacu bambwira kuyikuramo ariko njyewe nari nishize mu mutwe yuko iyo umuntu akuyemo inda ahita apfa mpita munga nanjye mu rugo njya kuba ku baturanyi kugeza aho mbyariye ndangije kubyara nsubira mu rugo kubasaba imbabazi imbabazi barazimpa ariko urebye bari bagifite agahinda ingaruka nagize ni nyinshi iya mbere ni uko mbere ntarabyara umuryango wanjye baranyizeraga ariko ubu ngubu nta cyizere bakimfitiye izindi ngaruka nagize ni uko nacishije amashuri yanjye icyo gihe nigaga mu wa kabiri poromosiyo yanjye yarangije kera ingaruka ni nyinshi umuntu yaba yaragize ariko nizo zankomerekeje mu mutima wanjye Eh, nyuma yaho naje kwiyakira mbona yuko byose byabaye ariko byose narasengaga ni n'imana yamfashije kwiyakira ubu ngubu nta kibazo mfite ariko kuri njyewe ndishimye kubona mfite uriya mwana kuko iyo mubonye ngira imbaraga ni nawe iyo nigaga nagira imbaraga hama inama nagira abakobwa ntabwo nababuza gukundana bashobora gukundana n'umuntu bafite ubwenge kuko nanjye umuhungu twakundanaga naramwizeye tugikundana numva nta kintu kibi cyambaho antererane ariko yarantereranye kugeza n'uyu munsi sindamubona
ngira ngo mumaze kumva ko burya kuba umukobwa yabyariye iwabo biba bitoroshye bityo reka dushimire cyane uyu butwari yagize akemera kutuganiriza ku byamubayeho hagamijwe kugira inama abo bitarabaho
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
amasakunda areba neza biragoye kunyumvisha ko hari ikibi wakora
mu mpera z'umwaka ushize akarere ka rurindo kabaruwemo abakobwa basaga ijana na mirongo irindwi na babiri babyariye iwabo uyu ni umubare munini kandi cyane bityo umuntu ashobora kwibaza icyo ubuyobozi bwakagombye gukorera abaturage by'umwihariko urubyiruko rwisanga muri ibyo bikorwa kuri mikoro ya mugenzi wacu david hitimana umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere yagize ibyo adusangiza
nitwa gasanganwa marie claire aba ndi umuyobozi w'akarere ka rulindo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage hari impamvu nyinshi zishobora gutera umwana w'umukobwa kubyarira iwabo imiryango ikennye mu makimbirane mu muryango usanga ariyo yihisha inyuma abana batiga neza ibyo bibazo bigaragaza ko iterambere ritaragera ku rugero twifuza nibyo usanga byihishe inyuma y'itwita ry'abangavu mu karere ka rurindo ugereranyije mu mibare twari dufite umwaka ushize twagize abana ijana na mirongo irindwi na babiri mu mibare babaruye neza tuzi neza ni abo ngabo twagize si bakeya ariko nabo dufite ingamba zo kugira ngo tubigabanye umwana ajya abyara ari uko igihe cyageze zimwe mu ngamba twafashe zihuta ni ukuganiriza abana ku buzima bw'imyororokere nakubwira ko ubu ngubu mu matorero yose yatambutse ayo matorero yose yahuguwe ku- ku buzima bw'imyororokere n'uburyo byakwigishwa urubyiruko kugira ngo nibagenda no mu mudugudu nibadahura na ba bandi bari mu ishuri ariko abana babashe kuganirizwa ngira ngo ubu nk'abantu bari muri izo nzego barenga ibihumbi umunani baganirijwe ku kwegera abana babigisha ubuzima bw'imyororokere twihaye n'imihigo ko tuzareba abantu bose batojwe niba hari icyo byagabanyijeho twihaye gahunda ku bufatanye na polisi yo kurwanya ibiyobyabwenge kuko nabyo biratwugarije uburyo bufatika ni ubukangurambaga ariko hakabamo n'inyigisho ariko ni ugushishikariza ababyeyi kwita kuri abo bana kuko baba bagize ikibazo akeneye ahubwo kwitabwaho kurusha uko wamwitagaho mbere kugira ngo atagira bya bibazo byo mu mutwe twavugaga atanatorongera akava mu rugo kuko nawe ntacyo waba wungutse nk'umubyeyi ikindi dufite amatsinda yabo akenshi ajyana no kwizigama no kwiteza imbere ibyo by'ubukungu bikuriraho n'ibindi sosiyale kuganira nabo uburyo barera abana babo neza ndetse tugasura n'imiryango yabo hari ibibazo ku buryo abenshi ubu ngubu bamaze kwiyubaka bakaba bamaze kwiteza imbere hakaba hari n'abasubira mu ishuri
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
mu gihe turi kwakira ubutumwa bwanyu reka dufate akaruhuko dukomeze twumve aka karirimbo mu kanya gato cyane turakomeza n'ikinamico nyiramubande
mpondagura gake umubyeyi kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo mawe gira impuhwe mbese nturora ko ntari ngambiriye kumena irya mbere ariko ubwo ari njye umenya amarira ndira adasa nk'aya keza Ah. bataraje taruka hunga hunga iyo mijugujugu mpora mpindura ubwisho bw'ejo ndebe ko naramuka mukadata
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo Ega iyo mirimo sinyanze n'ubundi rega nayitojwe n'uwanjye akiriho ariko icyo nisabira ni agahenge k'izo nkoni n'agatonyanga k'urukundo nukuri mbwira ndumva kandi nuntuma sininuba oyawi bindura umwanzi kuko ndi umwana nk'abandi nzigishwa nanduba umuntu oya sinakubera umwana sinakubera imfura mu gihe mfite umutima udiha n'amarira ashoka buri mwanya mukadata
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo regiyo mirimo sinyanze n'ubundi rega nayitojwe
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
duherukana soronga na papiyasi bacura imigambi mibisha yo kujya gukora urugomo mu murima wa gatsimbanyi bagamije kumutemera ibitoki ese agatsimbanyi yaba yarabimenye byahereye he iyi ni ikinamico nyiramubande mukurikira buri gihe mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo
kamenyo karame tonto igihe nakomangiye ntabwo wumvaga eh tudafungura vuba erega ntabwo nari nakumvitse agatotsi kari kamfashe neza neza Ah, gusa iyo utinye ugasinzira nyir'uko atarataha nta soni uba ufite yego ko erega kubera akenshi usigaye udataha ndafatira sinzongere pe.
gusanga wasinziriye igihe tuduye ntarataha uranyumva neza Yego, ahubwo koma.
iyo wicara muri sawuna unegereze sinzongere komaga kabiri mo kuva minyo ko numva utashyoriye karungu ninde waguteye umujinya agatuma untuka bene aka kageni umva minyo sinshaka kubana nshigonyera nawe urumva ahubwo nsohokera aho ugende sinshaka kubana nawe n'amafuti yawe
tonto nakubwiye ko ntazava utampaye miliyoni ubwo rero sinzi ibyo urimo uvuze iki minyo uvuze guki uvuze icyo uvuze icyo washyana we ngo ntuzava hano mu nzu wishyura se cyangwa eh Cyo- cyo cyangwa cyo- cyo cyangwa wamugenga
urakoze kunyakira ndishimye cyane nta kibazo ngira ngo ntizimbye mu magambo uzi icyo dukora Mm, ndabizi rwose Mm, aba rero nashakaga ko nawe umwe mu bazadufasha mu gikorwa cyo guharanira amahoro Mm.
cyane cyane twibanda mu miryango yacu Ehe, Mm.
rwose ndahari kandi ntekereza ko iki ari ikintu cy'ingenzi cyane cyane gishobora gufasha abantu muri rusange Mm.
Mm.
numvaga rero ko byagenda kose twarebera hamwe ibibazo bya ruhiza na rwejuru ndetse n'icyo twakora nk'urubyiruko mu rwego rwo gushimangira no kwimakaza umuco w'amahoro Mm, nibyo byo kandi numvaga cyane cyane byazahera mu rugo kwa papa wawe kuko ubwo duheruka yo twatashye nta gisubizo jewe rwose niteguye gufatanya namwe ku bijyanye na papa we Mm.
ha, ntarabyumva neza aha ariko gahoro gahoro nirwo rugendo Mm.
nkaba numva ku gitekerezo cyanjye ari uko mwategura andi marushanwa bityo bose tukazongera tukabatumiramo ndetse umuntu umwe mu bayobozi akazatanga ikiganiro ku mahoro Eh, namwe mukabicisha mu ndirimbo Mm.
imivugo Mm.
ndetse na teyatire kandi byazafasha unyunguye igitekerezo cyiza cyane rwose hano tuzibanda cyane ku kinamico ibera mu ruhame bityo abaje kutureba bazakuramo inyigisho izabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi reka rero nkureke wakoze cyane ku mwanya wawe wamaye nawe urakoze ubwo rero nzakubwira imyiteguro nitangira kuko Mm.
nawe uri umwe mu bazadufasha cyane
basabi wongeye kugaruka hano noneho nizere ko utari bunkomeretse mu magambo uri buvuge ndekundorere mbaba Hmm.
rwose nkusabye imbabazi ubushize ubwo nazaga ahantu nashatse ko kwishonguraho ariko, ariko naje gusanga ibyo ndimo atari byiza nta n'icyo byamarira nese ushaka ko ngufasha iki mbaba karame narakubabaje ndabizi Hmm.
ariko sinari nzi ko ibiri kumbaho bizagera ahangaha mbabarira rwose uca inkoni izamba ariko noneho ibi byawe byanyobeye pe haba se hari amakosa wanyumviseho nagukoreye byibuze erega biragoye kubivuga habaye ikiza ubushize ubwo mperuka hano uzi ko nari ndi kukubaza sabine Hmm.
burya nageze mu rugo nsanga na mama we yagiye ye
kuva burya kugeza ubu ndi mu bwigunge ndi jyenyine yo ariko rero nimwe mubyitera papa sabi reba nkanjye ubu se urabona bisobanuye iki ko bandi hano na marume y'ibana nuko imyumvire ye n'iyanjye bidahura kandi ugasanga amakimbirane ashingiye ku busa none se mbaba ko ntazi n'icyo mupfa abanjye nabo rwose ntacyo twapfuye habe no kubatuka cyangwa se ngo mbakoze urwara papa sabi wimbwira ko ntacyo mwapfuye ubwo ko kidahari bajya hehe gusa icyo nshaka kukubwira ni uko we na marume mukwiye guhindura imyumvire mukareka kwirirwa mutera udukomfuri dushingiye ku busa kandi mubizi neza ko twebwe urubyiruko ibyo tutabishyigikira nicyo gituma rero ubona tuva iwacu tukajya kwikambikira kugira ngo turebe ko bwacya kabiri none se mbaba wambabariye ukambwira ahantu sabine ari na nyina aha mbabara urahambwire koko kuko waba umbyaye inshuro igihumbi mbaba papa sabe ntabamubeshye gusa sabine hari amakuru yumvise ko mwashakaga kumucishikisha mukamujyana kwa nyirasenge kandi umunsi abimbwira ni naho yagendeyeho pe Eh, nta nubwo yagize ambwira aho agiye cyangwa ngo asezere nta nawe ukeka koko wahambwiye rwose ko nzaguhemba wowe ukagira imana we papa sabe naho nkeka pe mazi nabikubwira ndumva ntakosa naba nkoze nukuri rwose pe basi reka ngende gusa ujye ukomeza kumfasha gushakisha n'uzabona nzahemba erega muhindura imyumvire byose birashoboka niyo mpamvu mugomba rero kubitekerezaho ibyo ntibishoboka nabo bazaza
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ngaho nimwegereye n'udukore vuba nta gihe dufite ngewe naganiye naha abantu yewe nanjye naganiye na kanengwa nanjye najyanye na migiti kwa soronga mwarakoze Mhm.
nihereyeho naganiye naha abantu byimbitse ariko ngo kuva twava iwabo papa we ntarumva neza ibyo twaganiye Eh, ariko hari igitekerezo twagize ni byiza ko twabyunguranaho twese nanjye ibyo naganiriye na mama wa habana kanengwa narabibabwiye Eh, warabitubwiye habana wifuje ko twategura andi marushanwa Eh, akazaba arimo indirimbo nk'ibisanzwe imivugo ariko tukibanda cyane cyane ku dukino tugufi Mm.
tuzakinirwa mu ruhame Mm.
aho buri wese azibonamo yewe nibyo Mm, ntiwumva se Mm.
ntiwumva se ko icyo gitekerezo ari kizima Mm.
ubwo mu bazakina ikinamico ubwo nanjye ndimo
twese tuzakina Mm.
ariko kandi nanone bizaterwa n'ukuntu umukino uzaba wubatse Eh, ariko nabyo da Mm. kuko habana byaba byiza n'awakinnye muri uwo mukino niwe agomba gukina Eh, erega hari n'ikindi mwibagiwe na mbabazi nawe twamushyira muri uwo mukino Ku- kuko byakumvikana cyane ku miryango ibiri ishyamiranye abana baba bari gukina byagaragaza ihuriro ryiza
nibyo rwose ikindi twazibandaho dukora uyu mukino ni ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana bakiri bato Mm. Mm. kandi nibaza ko bizaba ari ingenzi cyane cyane uwo munsi binakunze minyoni yazaba ahari
mbega ukuntu ntekereza bizaba ari byiza ni ukuri pe ku myambaro bazakina ikinamico bazambara aba ari njye mu bishinga reba Hey.
nanjye nzakoramo iza nsene bizafasha mu gushyira ibintu bimwe mu bikoresho bizakenerwa kuri sene
ngaho murumva tudapanze bikaba birangiye Uzi ko birangiye.
ubwo habana nawe azaba afite utundi dukoryo mbabazi nawe sinakubwira ubwo muratekereza bitazoroha
ariko hari n'ikindi mwibagiwe hari n'ikindi mwibagiwe kuvuga ntabwo mwavuze iby'ibihembo ukuntu bizagenda ndetse n'izina ry'irushanwa iryo ari ryo rero jyewe ndumva twahindura hmm? ntibaziruke ahubwo tukazatanga kwizi mbese kesitiyo na reponse
ko numva bizaba bikaze ubwo se muri kesitiyo reponse twazabaza iki abo mu nkambi ntabwo baba barize ahubwo numva twazatanga ikizamini buri wese ku giti cye cyangwa gurupe bagahimba indirimbo iganisha ku mahoro
icyo nacyo numva ari icy'ingenzi hanyuma ibihembo se bizava ntimutekereze ku by'ibihembo cyane cyane ko ubuyobozi bw'akarere bwatwemereye ko igihe cyose tuzajya dupanga gahunda nk'izi tuzajya tubiyambaza Ii, nkaba ntashidikanya rero yuko badufasha ahubwo byaba byiza ngiye kureba ubuyobozi nkazagaruka mbabwira ibyavuyemo
ndumva itsinda ry'amahoro irwa hejuru na ruhiza ryongeye gutekereza ku gutegura amarushanwa ese bahu iri tsinda rigizwe n'abana bo mu nkambi ndetse no hanze yayo bazaterwa ingabo mu bitugu reka tuzabikurikire mu gice gitaha nyuma y'ikinamico nyiramubande dukomereje ku butumwa abakunzi bacu badusangije dore ko burya aba ari ingenzi cyane reka duhe ikaze christela ubukeza aducishirizemo amaso nongeye kubaha ikaze mwe dukomeje kubana mu kiganiro ejo nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo bitandukanye muba mwaratugejejeho mu biganiro byatambutse dutangira mwe bakunzi b'ikiganiro nabibutsa ko ikiganiro cyatambutse cyari ikiganiro mpaka aho cyavugaga ku mahitamo y'umwana mu cyo azakora ejo hazaza reka ubutumwa bwa none tubuhere ku bwa dusabe yezu samuel uherereye i rusizi aho yagize ati mwaramutse njye ndemeza ko impano y'umwana idahitirwamo n'umubyeyi ahubwo impano igaragarira mu bikorwa akora dukomereje ku butumwa bwa emmanuel munyakayanza yagize ati guhitamo k'umwana ntabwo ari ukwigomeka ku mubyeyi kuko iyo umubyeyi yahitiyemo umwana hari igihe kigera akicuza bitewe n'isi y'ubu ngubu ariko we ntabwo yakwicuza mu gihe yihitiyemo reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa moyize uvuga ko ari umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'uburezi urugereko rwa gatatu yagize ati nakurikiranye icyo kiganiro mpaka ati rero ku bw'ibyo njye sinemeranya n'abavuga ko umubyeyi ari we ugomba guhitiramo umwana ibyo agomba kwiga yakomeje aduha urugero rw'umwana w'umukobwa iwabo bishyuriye segonderi ayirangije bamusaba kwiga muri kaminuza ngo azabe umushinjacyaha ariko we yikundiraga icungamutungo kuko nta yandi mahitamo yari afite aragenda yiga amategeko